Tuniin raadoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaan raadoonii sagalee Ameerikaa wiixataa hagi jimaata galgala sa'aatii lamaa waraqaa akka sa'aatii sadiitti meetiirbaandii kudhanii sagalii digdamii lamaa fi digdamii shan irratti Waashingtan DC irraa sa'aatii dabarsuun sagantaa afaan Oromoo ammaantan jalqabna. galchumsa nagaa babaarootti oolallee arra guyyaan kibxata adoolessi agayyii kudhanii shan bara kum lamaaf kudhanii jahaati qophii vii'oo'ee afaan oromootiin raadooniif televezyiiniin waashingtan dc irraa sa'aatii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii ansoora lakeessan keessummeessa.
Itoophiyaa keessatti wallabummaan pireesii gada deemaa buluun na yaaddeesseera jedha waldaan gaazexeessota sabaa himaa biyya alaaf gabaasanii mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Hayilam guyyaan har'aa kibxatallee miti wiixata olompikii baranaa akkuma beektanii riyoo biraazilitti itti jiranii almaaz ayyaana akkuma quba qabdanii warqii fuute ganzabee dibaabaa faallee irraa isii qofaa miti atleetota hedduullee irraa borii warqii yookaan ammoo dorgommii tanaan waan hedduun irraa eeggachuu jiran ameerikaan ammoo mataa dur jirti dorgommii olompikii tanirratti gara meedaaliyaa torbaatamaa argatti ijoollee duraa milishoota boko haraam ganna lama sadiin duratti guurratanii baddaatti hin galatan taan ammallee barbaaduu jiranii naayijeeriyaan ijoollee tana deebisuu fi argachuu feeti. Boko Haram ammoo akka namii isaanii ka hidhame jalqabmanidha Naayijeeriyaatii bahan fedhanii wal dubbachuuf mari'achuu jiran waan har'isanii qopheessan keessaa haag tokko oduu tasaana jalanne.
Itoophiyaa keessatti walabummaan pireesii gada deemaa buluusaa kan isa yaaddesse waldaan gaazexeessota sabaa himaa biyya alaaf hojjetanii kanneen Itoophiyaa keessaa ibsa sanbata darbe baaseen kana hubachiise miseensonni akka jedhanitti lafa hojii isaaniitti gaggeessanitti hidhaaf doorsisee akka irra ga'u ibseera. waldaan foreign correspondence association of ethiopia jedhamu walabummaa pireesii gada deemaa buluusaaf akka fakkeenyaatti kan kaa'e guyyaa ja'a dura oromiyaa naannoo arsii nagalleetti hojii isaanii gaggeessaa akka turan gaazexeessonni sadii sa'aatii digdamii afuriif ajaja aangawoota naannoon hidhamuu isaaniiti kunis walabummaa pireesii danqamuusaa fi ifa ta'uu agarsiisaa jechuudhaan himate naannoo arsii nagalleetti. waraqaa dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatu qabdu bakka buutuun dhaabbata oduu Afrikaa Haadraa Ahmadiin dabalatee gaazexeessonni Ameerikaa kan Public Broadcasting Service jedhamuuf hojjetan hidhamanii turan. Haalli akkasii ammaan duras gaazexeessota mudatee akka turee fi mootummaan akka gaazexeessonni biyya isaa keessaa adeemuun hojii isaanii akka gaggeessan mirga kenname qondaaltonni nageenyaas ta'e aangoonni naannoo akka kabajan mirkaneessuu qaba jechuudhaan dura taa'aan waldaa kana Wiliyaam Devinson dubbatanii jiru. Gaaffii uummata irraa jala dhufaa jiru dabalatee gaaffiilee kanneen biroo maraaf kan irratti hojjetamu ta'uu dura taa'aan paartii mootummaa bulchu keessaa tokko ta'e kan bi'aaden niif itti aanaa muummicha ministeeraa akka ta'an obbo Dammaqa Mokonnin ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti sochii mormii gaggeeffame sana hordofee ibsa kana kan kennan obbo Dammaqan hoogganni bi'aadan haala torban kanaa keessa uumameerraa addaan qoodamaniiru odii jedhu soba jedhaniiru iskindir fireetu gabaase namoota dhiyeessa.
dura ta'an sochii dimookiraasummaa sabaa amaaraa yookaan immoo ba'aadiniif ittaana muummicha ministeeraa itiyoophiyaa dammaqee mokonnin magaalaa baardaar keessatti ibsi kennaniif maddeen oduun tamsaasame eega sochiin mormii gidduu kana geggeessame as ka jalqabaa ta'uu isaati. dhaabni isaanii ba'aaden gaaffii uummataaf deebii kennuudhaaf qophii ta'uusaa dubbatan obbo Dammaqee Mokonnin.
ችግሮቹ ሊፈቱ ተለይተው እነዛን ለመፍታት ቃል በተገባው ልክ እንፈታለን በተባለው ልክ rakkoo faluuf jedhanii kophaatti baasanii akkumin fallaa jedhan sunitti waadaa galan suniin faluun nama dhibdu nam hifachiistutti jira rakkooleen suniin baay'een uummata waliin taateetiin akka irra deebii hin qabnetti faluu fi uf hubachiifte rakkoolee amma keessaa hubataniitiin tan hiikuu dandeennaa tan ammoo hin turfannaa tan ammoo falitti barbaannaa jedhanii dhugaa walitti himanii yaa'u walitti himu wayya.
Hawaasni bulchiisa naannoo Amaaraas rakkoo kana furuudhaaf carraaqqii ba'aaden gochaa jiru waliin akka hiriirullee gaafatanii jiran dura ta'an paartii fi ittaanaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dammaqee Mokonnin. Uummanni naannoo keenyaa nageenyaaf olaantummaa seeraatiif iddoo guddaa kennuu qabaa jedhu. ibsi ittaanaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa kennan kun ibsawwan paartiileen mormitootaa adda addaa kennaa turan wajjin walafaan dhufe mootummaan uummataa dhaggeeffatu nagaan deebi'aa kennu mormitoota waliin gattaayaa dubbatu kanneen jedhan of keessaa qaba kan mormitoonni dubbataa turan mormitoota sanaa keessaa tokko ka ta'e paartii dhaabbata tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaatiif deebiin ittaanaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa kennan kun amansiisaa miti ittaanaa pirezidaantiin paartichaa obbo Mulugeetaa Abbabee akkana jedhu.
ህዝቡ መጀመሪያ የመልካም አስተዳደር እጦት የሰብአዊ መብት መረገጥ ummatii qara rakkoo bulchiinsi dansaa nu dhowwite jira mirgi dhabiitii qabna eenyummaa saba olqaa'iitiitii fi eenyummaa amaara sadeen tana dubbiin dubbii guddoo asiin geette ittaana muummee ministeera yoo rakkoo tana dubbatu rakkoolee tana wal duraa duubaan kaawuyyuun feene qara tama dursinee fallaa wal duraa duubaan kaawuyyuun feene qara tamitti fal argachuu malee jedheetiin wal duraa duuba kaawuyyuun taane ummati ammoo eenyummaa ofii gaafachuu jira.
durataan ba'adeniif ittaanaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa dammaqee mokonnin hoogganoonni paartichaa haala dhiheenya bulchiinsa naannoo amaaraa keessatti uumameerraa kan ka'e lamatti qoodamanii jiru ka jedhame jedhan oduu dharaa ta'uu dubbatan ba'adeniin uummata amaaraarraa adda baasuuf jecha oduu dharaa odeessamuu jedhanii jiru.
Shamarran Naayijeriyaa kanneen waggaa lama dura mana barumsaa keessaa butamanii fudhataman keessaa shantama akka ta'an viidiyoo marsariitii irratti gadhiifamee ega arganii booda mootummaan Naayijeriyaa garee Boko Haraam quunnamuusaa beeksisee jira. Gareen hidhattootaa kun akka jedhutti shamarran kana keessaa hedduun du'aniiru kanneen hafan gadhiisuuf immoo namoota nu jalaa qabaman waliin wal jijjiiruu qabnaa jedha Boko Haraam. Viidiyoon daqiiqaa kudha tokko kan yuutiyuubii irratti dilbata kaleessaa ganama gadhiifame nama of haguugee fi yuunifoormii waraanaa uffate shamarran rifeensi mataa isaanii haguugamee fi nama kana duuba taa'aniif dhaabbatan agarsiisa ture kanarratti oduu booda gabaasa qabna. filannoo mormitoonni shiratu keessatti hojjetame jedhaniin pirezidaantiin zaambiyaa irra deebi'anii filatamanii jiru koomishinni filannoo akka jedhutti paartii biyya bulchaa jiru irraa edgaar lunguu sagalee harka shantama ol argataniiru mormituun isaanii immoo harka afurtamii saddeet argatanii injifataman miseensonni paartii mormituu akka himatanitti akkaataa sagaleen hagayya kudha tokko kenname itti lakkaa'ame sirrii miti mana murtii heeraa kan zaambiyaatti iyyannaa jedhu. paartii riippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaa yuunaayitid isteetsiif dorgomuuf kan jiran doonaald tiraamp imaammata alaa fi dhugaa jiru irratti fuulleeffate karoora isaanii har'a ibsuuf jiru kunis biyyooti akka laalcha ameerikaatti bifa haaraa qabsiisuu mannaa hidhattoota islaamik isteetiif garee leellistoota kanneen biroo dhabamsiisuu ka jedhu irratti kan fuulleffate ta'uun beekamee jira gargaartota tiraamp akka jedhanitti kutaa ohayoo keessatti haasawaa tiraamp dhageessisuuf jiran yuunaayitid isteets biyyootii waliin hariiroo qabaachuu jiraachuu ishee falma walfalmiin durii kaasee jiru kunis shororkeessummaa islaamummaa yaada ofii irratti cichu injifatamuu qabaa ka jedhudha jedhu tiraamp haasawaa tiraamp kun hiriyoota keenya filachuu hin dandeenyu taanaan diinota keenyaaf beekannoo kennuu qabnaa jedhan kan jedhudha jedhu gorsaa gameessi waa'ee maammataa kan tiraamp steefan miilar. magaalaa yuunaayitid isteets kaabaa keessatti argamtu miliwaakiin halkan dilbataa edaas yeroo lammataaf jeeqama keessa bulte kunis uummanni namni gurraachi maaliif poolisiin ajjeese jechuun mormii gaggeessanii poolisiin ega dura dhaabbatee booda waajirri poolisii akka jedhutti yeroo mormiin kun gaggeeffame namni tokko haleelamee konkolaataa sibiila uffateen hospitaala naannootti geeffamee jira qondaantonni poolisii uummanni akka hiriira diigee deemu kan yaalan ta'us dhagaa fi waan ka biroon irratti darbatamuunsaa ibsameera dargaggeessi umriin 23 sanbata darbe galgala amala shakkisiisaa ega argisiisee booda jedhu poolisoon konkolaataa isaa daandii irraa akka baasu ta'ee qoma isaa fi irree isaarra rukutamuun immoo mormii wal kaasisee jedhu qondaalli poolisii dilbata kaleessaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti dargaggeessi kun erga konkolaataa isaa dhaabee booda meetira hedduu fiigee kunis poolisii gurraachi ituu isatti dhukaasiin dura ture jedhu. pirezidaantiin kooriyaa kibbaa har'a uummata biyya isaaniif haasawaa dhageessaniin kooriyaan kaabaa dhiittaa mirga namoomaa geessisaa jiru ittiin jedhanii fi caasaa ittiin kan misaayila taad jedhamu kan dhaaban ta'uu ibsaniiru guyyaa bilisummaa waggaa torbaatamii tokkoffaa kan lola qabbanaawaa irratti kana dubbatan oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasaa jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. ቦኮ ሀራም waraanee milishoota islaamummaa naayijeeriyaa seer shariyaatiin bulchuu fi nam hadhuu jiru kun ganna lamaan duralleetti ijoollee dubaraa dhibba lam caalaan man barumsa naayijeeriyaa chibookii jedhanii guurrateetiin baddaattiin galate ijoollee tan barbaaduma jiran waraanee naayijeeriyaalleen hedduu booko haraam adheetiin ijoollee tan harki isaaniitii deebisuuf waan hedduu wal tolchan dhiyoo tanallee waraanee booko haraam kun ijoollee dubaraa tan keessaa shantama viidiyoo kaaseetiin agarsiis lubbuun jiraachuu isaanii mirkaneesse mootummaan naayijeeriyaa booko haraam irra ijoollee tan deebifachuu fedhe taatullee illee dubbiin akka warri fedhetti deemuufitti hin jirtu isuma boko haraam waliin wal dubbateetiin karaa ijoollee tan deebisuu dandahaniin dhahuutti jira boko haraamilleen akka namii isaanii kan naayijeeriyaattiidha jiru harka mootummaati ba'uuf fedha oduu gargaraa arganne jira keessumattuu gabaasaan voa ka abuujaa jiru chiikaa oduu erga jira namo.
viidiyoon haaraan kaleessa yuutuub irratti ba'e tokko nama fuula isaa haguuggatee uffata waraanaan uffate agarsiisa dubartoota gara shantamaa ijaabii haguuggatan fuuldura dhaabbatee afaan hawusaatiin dubbata ture
wanda suka rike mana I want to inform the Nigerian government to release the people that they are holding in Abuja, Lagos, and mootummaan Maiduguri.
naayijeeriyaa It is a namoota demand abuujaa that the legosii fi maayidguurii keessatti hidhee jiru akka gallakkisu dhaamsa dabarsinaa jedha gaaffii kana ammaan durallee dhiyeessee ture boko haram amma garuu ijoollee durbaa chippoo girls jedhaman sana gallakkisiisuuf mootummaan naayijeeriyaa yeroo itti dhimma kanarratti boko haram waliin dubbachuu qabutu ammaa jedha kanneen deebisamuu ijoollee kanaa jechuun ijoollee durbaa kanaaf falman keessaa tokko gurmuu akka ijoolleen durbaa naayijeeriyaa bokkoo haraamiin butamanii fudhataman deebisamaniif hojjetu kan bring back our girls jedhamu kanneen hoogganan keessaa tokko olaan tunjii olaan nuwejuuti akkana jedhu it's a blackmail, but the fact that they are still alive means that we should open a channel of negotiation with them. They just want their guys. who are ittiin arrested. That if we qabatanii get namoota them now, isaanii gallakkisiisuuf kana godhan garuu ijoolleen durbaa sun ammallee lubbuun jiru taanaan haalli ittiin jara isaan qabate kana waliin dubbatamu mijeessamuu qaba isaan namoonni isaanii akka isaaniif gallakkifamu barbaadu mootummaan eega ijoolleen durbaa sun hiikamanii booda tarii jara sana faana buullee ni danda'a marii mormuu hin qabnu guutummaa addunyaa irratti mariiwwan geggeeffaman argaa jirraa jedha olaantuunjiin gurmuun kun magaalaa abuujaa keessatti duula isaa eegalee karaa miidiyaa hawaasummaa guutummaa addunyaa irratti babal'ifatee jira durboonni sun akka viidiyoo irratti mul'atan irratti huqqatanii dadhabanii jiru namni tokko jechuun namichi isaan fuuldura dhaabatu suni dubartoota sana keessaa tokko akka dhuftee dubbattu gaafate maayikiroofoonitti kenne raadiyoon sagalee ameerikaa haadha mucayyoo sanaa asubsiisee jira ester yaakubu jedhamti haatishee imimmaan roobsaa eeyyeen mucayyoo kiyya dorkaas jette garuu viidiyoo sanarratti maqaan mucayyoon itti waamamte dorkaas utuu hin taane maqaa jarri ishee qabate itti moggaase dorkaas bara 12 irran deebi'a dorkaas bara 2014 yeroo ijoollee durbaa kabiroo 300 waliin garee boko haraamiin butamtee turte umriin ishee waggaa 15 ture viidiyoo sanarratti akkuma warra ishee qabatanii jiranii sana akka mootummaan miseensota boko haraam gallakkise isheef durboota kabiroo hiiksisu gaafatte viidiyoon sun fakkii reeffota dhiigaan laaqamaniin xumurama reeffa ijoollee durbaa chipook haleellaa humna qilleensaa naayijeeriyaatiin dhumaniitii jedha namichi ijoollee durbaa sana fuuldura dhaabbate
taam caqasuuf jirtan tun raadiyoonii voa sagantaa afaan oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. qophii ispoortii qophii ispoortii taardhaa keessatti riiyoo biraazil isan geessina mo'a faaraa gufatee jigee ka'ee awwaara dhadhaawatee itti deebi'ee dorgommii kiiloomeetiri kudhanii yookaan ammoo meetiri kum kudhanii moo'e iteenesh diiroo atileetiin itiyoophiyaa jechuun kopheen irraa buutee jennaan ofirraa baafattee itti gad jettee ga'e kaalsiillee ofirraa mulqite itti deebite torbeessoo baate Tigistu Tufaa dhibamtee keessa baate. Atileetiin Ameerikaa Maayikel Phillips ammaan tana agammaa argan olitti medaaliyaa 24 argate atileetii kopha isaatti medaaliyaa ganga'u argate tokkeessoo ta'e. Olompikii baranaa immoo Biraazilitti itti jiran biyyi dhibba lamaaf shantamatti itti jira wam hedduun himuu danda'an. Olompikii baranaa eegii jalqaban amma guyyaa kudhaneessoo keessa jiran Yuunaayitid Isteet medaaliyaa jaatama gara torbaatamaa caalaa argatteetiin tokkeessoo jirti. Chaayinaatti taana Greet Britain faalleen akkanuma Afrikaa keessaa immoo Afrikaa kibbaatti medaaliyaa torbaan dur jira. Ameerikaa keessa Saayimoon Maanuweel atileetiin Ameerikaa beekamtu jechuun bifaan gurraatti yookaan Afrikaa dhalootaan Afrikaa Ameerikaa taate jechuun yoo jalqabaatiif dubartii Afrikaa Ameerikaan keessa nama bishaan daakuun warqee argattu tokkeessoo taate. dorgommii baranaa waan hedduu himanii jenneef ta'an. Atileetiin Great Britain Mo'a Faaraa ammoo metirii kum kudhanii irratti tokkeessoo baay'eetiin warqii badhaafama kumree fullee jenne jigee gufateetiin ka'e namni kun anaadoo ce'uu jigeetiin kufe waan hedduun isa leemuu jiran dorgommii tana biyyi keessaa fi naannolee gargaraa dabalee dhibba lamaaf shanitti irratti dorgomuu jira. Poortorikoon eegii dorgommii olompikii tana jalqabaniyyuu takkumaayyuu medaaliyaa waan jedhan argatteen beektu biyyi jalqaba biyyi tanaaf jechuu medaaliyaa keessalleetti warqee argatte taateetiin beekamte gara atileetiksiitiin maanitti deemuu jira itiyoophiyaan maalitti qophaa'uu jirti jenneetiin reefuu leenjisaa toleeraa dinqa biraazil riyootti bilbileetiin nagaa lafaatii fi waan gargaraa gaafadhe akkan jedhe kuna.
Eegumsi isaa baay'ee cimaatti helikopterii fi teekinooloojii adda addaa fayyadamuudhaan bakka maraatooniitti illee helikopterii shan jaha fayyadamuudhaan lafa irratti illee loltuun biyyattii istaandi baay'ee taate hedduudha. Meetira dhibba dhibba tokko irra kan hin caalle irratti loltuu argatta. Kanaaf eegumsi baay'ee cimaadha. Matatti biyya dhibba lamaaf shanii olitti irratti hirmaate. Inni kaan gammadaa, inni kaan immoo hawwaa, inni kaan dorgomaa cimaa, inni kaan immoo dorgommii ganaa eeggataa warra jiru jira. Kanaaf riyoon ammallee ho'itee itti fuftee jirti. Baay'ee bareedaadha.
gamna gaatiin lafti maan kun fakkaata atileetota kum kudhanii itti dhufee nam kum dhibba hedduutti baay'ee daawwachuu jira kaachuu dhufee hedduu jira akkamitti deemuu jirti gamna gaallee walmattu.
Eega uummata addunyaatti addanatti wal ga'ee olompikii jechuun tokkoffaanii addunyaa kaampaasii tokkotti kan walitti qabdu yookaan viileeji olompik viileejitti kan walitti qabdudha akkasuma kana keessas immoo nageenya kan booressaniin dhibanii yoo biyyaa kaanuun nutis akkasuma Infoormeeshinii akkasiidhaan dhufnee nama hatu jiranii rakkoon jira jedhamaa ture garuu yoo nu mudachuu baatellee namoonni tokko tokko akka hataman eddee bashannanaatti eddee biichii adda addaarra deemanii mana bashannanaatti akka hatamaniidha. Infoormeeshinii qabnaan nuti garuu ijaan hin argine.
Nagumaan jirtan.
Nagumaan jirra nuti nagumaan gammachuu hin jirra.
Nama gami san namni dhufa nama gama walumattuyyuu.
Itoophiyaan egaa diligeeshinii fi oofishaalii akkasumas atileetotaa fi fiizootiraapistoota wajjin gara nama torbaatamaa jira.
Ogeeyyoota fayyaa waliin nam torbaatamaan geennaan jechuu jirta. Gara dorgommii deebinaa Itoophiyaan agammaatti warqii tokko argatte madaaliyaa afuur argatte Afrikaa keessaa Saawuz Afrikaa yookaan ammoo Afrikaa kibbaatti aanteetiin lammeessoo jirti addunyaa keessaa Yuunaayitid Isteetitti gara madaaliyaa torbaatamaatiin dur jira. Dorgommiin akkamitti sanii deemuu jirtu obbo Toleeraa?
Egaa Itoophiyaan kan beekamtu fiigichaanii atileetiksiidhaanii atileetiksiin immoo reefu jalqabee baay'een isaa xumuraan arganne atileetiksiidhaanii Itoophiyaan egaa warqii tokko naasii lamaan ammaan isheen irra jirtu amma egaa itti fufee atileetonni gana ciccimoo ta'anii gana fiigichi fuuldura keenya jiru kuma shan dubartiif dhiiraan hin tuqamne kumaaf dhibbi shan dhiiraaf dubartiin hin tuqamne. akkasumas dhibbi saddeet dubartootaanii maraatoonii dhiiraatiin gaana fuuldura keenya kun waan jiruuf egaa qabxiinsaa bareedaa ta'a jennee eegaa jirra Itoophiyaa.
Agamma maalirra dorgomtan obbo Toleeraa qubuun qabnaa ammoo afaanum kan keerraa dhaga'ame maalirra dorgomtan agamma.
Amma agamma meetira dhibba saddeetii silas nama tokko qowwaa fa'aati hiriire Itoophiyaarraa maammedamaan kan biraan gufachiifni amma sa'aatii kana sa'aatii muraasa daqiiqaa muraasa saddeetu murameera. kuma kudhan dubartiif dhiiraan dorgomme kanaaf kuma kudhan akkuma argite rikkerdee rikkerdee addunyaa cabsuudhaan atileetonni sadanuu Almaaz Ayyaanaa, Turunesh Dibaabaa, Galatee Burqaa hanga yoonaa sa'aatii fiiganii hin beekne fiiguudhaan olaantummaadhaan xumurameera jechuudha. Akkasumas kan dhiiraa yoo argite Tamiraat Tolaa ይግረም ደንበላሽ፣ አባዴ አዱሽ atleetota hanga irraatti olompikisiis ta'e alan waancaa yookaan world chaampiyoon irratti warran hirmaanne waan ta'aniif qabxii isaan amma galmeessisan kun bu'aa irra caalee ofii isaanii marsaa digdamii shan ofii isaanii wal harkaa fuudhanii xumuran jechuutu hin danda'ama warqii immoo faaraa harka galuu danda'a inni homaa miti.
gara ennu iteen ishii diroo deebinaa isiin adoo dorgomuu jirtu kopheen irraa mulqamte kopheen irraa baatee jennaan gajjette kophee baafatteetiin achiin dubatti kaalsillee baafatteetiin miil duwwaan duwwa ceeteetiin torbeessoo baatee isiin dorgomitee ceetee galtee jennaan ummati gammachuun ka'ee harki dhaanee fi oliyyataniillee jechee dhageenne gufattee waan jedde kophee ittiin raba'e kanaafuu iyyuu dorgommii faayinaalii dhumaar akka itti deebi'uu dandeetti oliyyattanii itti deebiftanii dorgommiin tunillee reefuu dhumatte dorgommii reefuu dhumatte gara gufachiis meetirii kum sadiiti immoo anne omtaateef qalbiin isii akkam jirtam dorgommii fixatti fakkaatti qalbiin akkam jirti?
Egaa rifachuun hin oolu nam tokko waan hojjete irratti yoo waa isa mudate rifachuun isaan ooluga jedheen yaadaanis teenesh kanaaf akka yaadame ta'uufii dhiisuu danda'a teenesh tokkeffaa taateetiin isheen Itoophiyaa bakka buutee dhuftee fiildii sana irratti nama tokkeffaa turte.
Omtaateef qalbii dansa qabdu fakkaatti almaaz ayyaana deebine almaaz waan ganna digdamii sadii digdamii afurii keessatti Itoophiyaa keessatti arganii hin beekne mo'atte bagga ammaddeellee bag walumaan milkooftanii maal jechuu feete obbo Tolee Raatan irratti intalaat guddiftee daaddistee asiin gahettee siif namni dhibiillee wal qarqaartan jechuu dandeenya meetirii kum kudhaniitti maal jechuu feete obbo Tolee Raatan irratti.
Baay'ee waliin naasuuf irraa ammas kuma shaniin dorgomti booruu kanaaf almaaz ayyaanaa eegumsi nuti eegaa turres kanumaaf eegicha kanadha garuu rikeerdii akka kanaatti addunyaa waggaa digdamii meeqa ture fooyyessanii sadan isaanii ni injifatu keerdii irratti deemaa jenne tun ta'in injifannoof deemaa jenne garuu isaan isa nuti jenne ol dirqama isaanii ba'anii gochuudha. Kana ani ittiin gammanne hin jiru namni hedduutu itti gammadee barana almaazi tireeningii isheen godhaa baate tireeningii humnaa ol nama gammachiisu maaliif nu bira yeroo dheeraallee yoo turuu baatte barana yeroo gabaabaa ta'e asitti abbaa manaa isheetiin leejjifamti maaliif waan isheen sochoo isheenii bareedaa irra jirtuuf nutis cinquun barbaanne achumatti firiit goona abbaa manaa ishee bira baate barana gara ji'a ja'aaf akkas kanaaf qabxiin dakuma qabee isheen nu gammachiisaa dhuftetti baay'eetti boonne baay'eetti gammanne ammallee alimaas quba shan irratti warqiin argatte jennee eegaa waan jirruuf itti gammanna ammallee baay'ee gammanneerra.
Atileetota ammaan tan qalbii guddoon eeggachaa jirtaniin fa'a ganzabeen fa'a maan ka'ee jiran.
Ganzabeen xumura boorfiiddi amma yoonaatti tokkoffaa tokkoffaa taatee kan isheen dhufte kumaaf dhibba shanii faayinaal semii faayinaalis gaala tokkoffaas amma faayinaalii eegaa jirra kanarratti darbee muktaar idirrisfaa warri gooldeen yookaan diyaamandi liigii dursaa jiranii agos gibrahimotiif degan jiru shan irratti dhiira akkasumas sanbaree tafarii kan beejing irratti lammeeffaa baate kuma shaniin hin jirti egaa atileetota hedduu eegaa jirra.
Ajalam obbo Toleeraa fi garee isaalleen jajjabaadhaa jenna obbo Toleeraa Dinqaa Biraazil Riyoo dubbise yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa. ameerikaaf ummata isii akka gabaasa arganneetti addunyaa keessaa nama miliyoona 45 caalutti baqatee ala jira warra baqate keessaa tokko awaash alsaariyaatti lafuma waraanaa keessa dhaladhee guddadhee jedha amma biyyi isaa taatu keessi qubateetiin jira rakkoo baqataallee gudduum dubbata oduu gargaraa arganne jira tujube.
akka gabaasa joonsootti awudaa alisriyaa yeroo amma keessa jiru kan waggoota shantamaa oliif eeggate adoolessi afur ameerikaadhaaf guyyaa walabummaati lammummaa ameerikaa ilmaan saalamaaf kanneen biroo saddeettama waliin shaarletsviil virjiiniyaa keessatti kan argatellee guyyaadhuma walabummaa kana ture.
I think this day, this is my birthday now. I have two birthday, one in Iraq when I am born.
Guyyaan kun jedheen yaadaa guyyaa dhaloota kooti. Guyyaa dhaloota lama qaba. tokko guyyaan itti iraaq keessatti dhaladheennaa ta'u guyyaan dhaloota koo lammataa immoo adoolessa afurii jedhe baqattoota lammiiwwan faalistiinirraa iraaq keessatti kan dhalate alsiriyaan lammummaa biyya isa kamiyyuu hin qabu baroota kana mara baqataa ta'ee jiraate.
When I passed my test, I'm a cry because This is my dream.
Innaa'an qormaata lammii yuunaayitid isteetsi ta'uuf fudhadhu darbe nan boo'e sababiinsaas kun abjuu koo waggoota 58 ture yeroo dheeraadha qabe eegaan ture jedhe. Maatiinsaa Baagdaad bakka Alsiriyaan lammii Iraaq tokko waliin michoomuudhaan daldala itti jalqabe keessa jiraatu. Kan inni gara yuunaayitid isteetsi dhufe bara 2003 innaa waraana Ameerikaaf Iraaq ture. Sambooda hokkara amantiitu ka'e.
Every day when I open my door, I see that body in, in the street.
Guyyaa mara innaan balbala koo banuu daandii irratti reeffa namaan argaa. Innaan gara suuqii kootiitti dhaqu daandii irratti reeffan argaa. Kun jireenya mitii jedhe. Michuu isaa lammii Iraaq itti dhukaafamuun ajjeefame haati warraasaa gateetti isheerra dhaamuun madoofte booda maatii isaa waliin biyyattii gadhiisanii baqatan.
I close everything. I don't need anything. I lost all my money, all my business. Only I want...
Waa maran cufe, waa tokko iyyuu hin barbaanne, maallaqa koo maran dhabe, daldala koo hundumaa. Kanan oolchuu barbaade ilmaan koof maatii koo qofa. Sababiinsaas guyyaa tokko torban tokko yookaan ji'a tokko booda ilmaan koo tarii ajjeefamuu maluu jedheen yaadee jedhe. Mooraa baqattootaa gammoojjii Iraaq kadaangaa Siiriyaa cina jiru keessa waggoota sadiif walakkaadhaaf jiraate. Maatiin kun hanqina bishaanii, hoo'a aduu hamaa, yeroo gannaa qorri isaa nama kotteessu, ibidda gammoojjii yeroo yerootti ka'ee dunkaana bakka keessa jiraatan gubutu isaan mudataa ture. Maatiin Alsiriyaa karaa sagantaa ministiriin dhimma alaa gara yuunaayitid isteetsi waggoota ja'a dura dhufuudhaan Charlottesville, Virginia keessa qubatan.
Believe me, uh, first day when I come to America, I don't know what happened from...
Innaan jalqaba gara Ameerikaa dhufe keessa kootti waan natti dhaga'amen beeku kun biyya kootiin jedhee jedhe. Alsiriyaan akka jedhetti amma kunoo mana koo keessa dhaabbadheen jira. Nama gammadaadha. Iraaq keessatti garuu yeroo kanatti mana kee ala dhaabbachuu hin dandeessu namuma tokkotu dhufee si ajjeesa. erga lammii yuunaayitid isteetsi ta'anii booda abbaaf ilmaansa yeroo jalqabaaf boonuu itti dhaga'amaa paaspoortii fedhachuuf iyyata galfatan yoo rabbi umrii dheeraa naaf kenne jedhe alsiriyaan gatii ameerikaa dabalee daddabaleen baasaa sababiinsaas ameerikaan abjuun koo akka dhugoomu na gargaarte waan ta'eef qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaadha.
Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Sirba abtaamuu lammuu kaneessan irrisanii kenna. Gam kennaan nagaa bulaa sirba kanaan booda sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.
gosaa fi kutaadhaan wal qoodoo lakkifne oromummaa qofaan yoo waliin tokkomne. Tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna. Oromoo tokkummaa maqaa lamaan qabu, seenaan isaa tokkummaa kan hin qabne hundi. Gosaa fi kutaadhaan wal qoodoo lakkifne oromummaa qofaa yoo waliin firoonne. Tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna, tokko qabna.